Iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cobosi turagaruka ku cegeranyo cashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severa kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu rundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ari ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu iyo raporo irahavuye yemezwa n'inama nshingamateka kuva ico cegeranyo rero gishikirijwe abarundi bo mu mashirahamwe no mu migambwe itandukanye barakivuze ko ibitari bike kandi n'ubu barabandanya mu kiganiro cy'uyu munsi rero twatumiye abagabo b'inararibonye bakurikiranira hafi politike y'uburundi kugira ngo basangire ivyiyumviro n'abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika turabasaba ubwa mbere na mbere bagire icyo bavuze kuri iyo raporo bongere batubwire ibintu umwe wese muri bo abona ko ari inzira ikwiye gufatwa kugira ngo kugira abarundi bashobore kurikuranira bafate inzira iteza imbere igihugu mu kanya tuzoba turi kumwe na bashingantahe batari bake tuzaba turi kumwe na ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye mu kanya araboneka ndiko ndabona producteur ariko aramurondera tuzaba turi kumwe kandi na ambasaderi edouard bizimana nawe nyene mu kanya araboneka ndabona producteur akiriko aramurondera hanyuma mu kanya rero turaja ku muzi w'iki kiganiro abo bashirantaye bose tuzoba turi kumwe na ambasaderi fred ngoga gateretse ashobora kuba ari ngaha ni bishobotse na ambasaderi zidora mbayihaga reka rero mu kanya twari ko twifuje ko umucantayi deo hakizimana iyo bari ngaha ariko turabona ko umengo asa n'uriko aratelefona reka turabe ko kwinjira mu kiganiro mu kanya ndasaba turiko turafatanya nyarutse turonderere abashitsi bacu ndabona ariko arabikora hanyuma ndabona na mushikantahe deo hakizimana yariko aratelefona nibaza ko nawe nyine mu kanya acashoboka acashobora kuboneka iyo raporo rero nk'uko muyizi ni raporo yashikirijwe inama nshingamateka haraheze indwi zitari nke hanyuma inama nshingamateka irahava iremeza ko ubwicanyi bwakorewe bwakozwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ari ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu aho rero isokeye hariho benshi bavuga ko bishobora gutuma abarundi bacanamwo mu gihe abandi nabo bavuga ko ahubwo bizotuma bareka babona amakosa yakozwe muri kahize bagafata inzira yo gushyira hamwe gusenyera ku mugozi umwe nk'abavukana bagashyira ku ruhande ibintu byose bishobora kuza bibateranya bibatuma haba nk'ubwicanyi bwagiye baba mu myaka itandukanye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri eka mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu eka no mu yindi myaka mu burundi hararanzwe cyane rwose n'ubwicanyi ariko abashingantahe turi kumwe baratubwira inzira yofatwa kugira ngo ibyabaye byose muri kahise eh, bibe umuzira mu burundi ntihagire umuntu azosubira kwica uwundi amuhora ubwoko cyangwa amuhora umutumba ava ko eka amuhora umugambwe arimo Eh, ivyo ni ibibazo n'abategetsi bashigikiye b'uburundi eh, kuri ico cegeranyo nyene n'umukuru w'igihugu akaba yaravuze ko ah, bakoze ubwo bwicanyi ah, ari abantu bageze mu zabukuru muri iki gihe akaba ah, eka kubakurikira mu butungane ah, atari cyo kintu kizoshigwa imbere cyane rwose ivyo rero nivyo duhaba tuganira n'aba ah, n'abatumire bacu uyu munsi ndabona sinzi kiriko kiragorana mu vyuma hano ndabona ah, producteur ariko aragerageza mu kanya nibaza ko tuzakubabona hanyuma ivyo nivyo tuba dushimikira kuri munsi abafite ivyiyumviro rero namwe mwe aho muri hose haba mu Burundi mu Rwanda eka n'ahandi aho muri kumwe akurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika mwese muterere Eh, ikibazo c'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora gutuma ah, igihugu gitera imbere iyo abanyagihugu bumvikanye bakasenyera ku mugozi umwe bakareka gutesha umwanya n'ibibazo ataco bivuze vyo gupfa ukuntu umuntu Imana yamuremye Ah, bashobora kuba bafise akanya ko kwitaho ibindi bikorwa by'iterambere ikaba bagatera imbere bakagira uruhara ah, mu guteza imbere igihugu cyabo eka nabo nyene bakiteza imbere ndabona rero ah, ibintu biriko biraja mu buryo ah, ndabona Dieudonne Cyubahiro ariko aragerageza mu kanya rero turasubira mu kanya turasubira turashobora gutangura ikiganiro cacu Ah, sinzi eh, ingorane afise mu vyuma ariko nibaza ko mu kanya biza gushoboka hanyuma nkuko twabivuze abari hanze hose turazi ko abakurikirana ibiganiro vya radiyo ijwi ry'amerika ari abantu bo mu mu bi- byi- eh, mu bihugu vyinshi cane rwose ah, eh, muri afurika iburaya eka n'ahandi hose no muri leta z'ubumwe za amerika Ah, bose barakurikirana ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika hanyuma bakaba rero twobasaba guterera kuri iki kibazo nyamukuru ikibazo gihambaye cane rwose ikibazo ah, c'ukuntu abarundi boza bafata inzira ah, y'iterambere bakava mu njyane ataco zimaze Ah, nosaba rero sede ko bimugoye ah, sidi urashobora kuba urakina nka promo sede Ura- urashobora mu kurindira ko ubabona kina ikintu kina promo rero ndabona mu vyuma umuproducteur umunsi nibaza ko sinzi ibiriko biragenda biriko biragenda eh, ariko mu kanya nibaza ko abona abashitsi twatumiye reka dusubire tubibutse kuri ikibazo twaba tuguye mu- tuvuga uyu munsi ari ikibazo cerekeye eh, ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu- nk'uko mubizi mu Burundi harabaye ubwicanyi mu bice bitandukanye mu myaka itandukanye ariko bwabaye ubwicanyi bukomeye cyane rwose bwabaye mu aho bwahitanye ubuzima bw'abarundi benshi hari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri hanyuma rero hakaba harabonetse haba harashinzwe umurwi umurwi severa ujejwe ukuri no kurekuriranira uyu murwi rero ukaba ukaba usaba ko ah, warashikirije icegeranyo kivuga ko ubwo bwicanyi bwabayeho nyabwoko reka rero mu kurindira turabe ko umushingantahe sede ari mu vyuma yogira umuntu ah, ivyuma vyamushobokeye
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nk'uko twabibabwiye telefone zatugoye cyane gusa ariko turiko turabona bamwe bamwe turi kumwe na ambasaderi wa hizidoro bayihaga muri aho bayihaga
yego turamahoro kabisa ni sawa cyane murakomye ngaho i bujumbura
i bujumbura n'amahoro haratekanye kabisa hameze neza turamahoro yego me nk'uko twabivuze mu kanya nk'uko twari twabibabwiye uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku cegeranyo cashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kumenya no kunywanisha abarundi severa nk'uko mubizi wa murwi barashikirije raporo raporo ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na kabiri bwari ihonyabwoko mu nyuma bikaba vyemezwa n'amashigamateka nashaka imbere y'uko tuja ku vyiyumviro vyanyu ku vyerekeye icokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi baje hamwe reka ntihagire ibintu nk'ibyabaye muri icyo gihe byosubira kuba nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ku giti cyanyu cy'umunyapolitiki akurikiranira hafi politiki y'u Burundi mwakiriye gute iyo raporo
murakoze cyane twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu guseve wayishyikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka bari kumwe twarakurikiranye rero mu biganiro byose nyine bagiye bashikiriza ibyo batoye mu gikorwa bamaze iminsi bariko barakora turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemuya cyangwa nko gushinga intaha ibyo babonye mu by'ukuri nka nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane ubu rero severi yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira akurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyoba cyarabaye gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri ko ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi ntabwo twari tuzi twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu ko hariho ibipimo byatewe ku bantu ibyo twumva kera rero twumva umenya ni bimwe by'abantu b'abanyepolitiki bafite amacakubiri agomba guteranya abarundi ariko igihe severi itanguye kujya ku kivi igatangura kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'icyo gihe zabigizemo uruhara twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri ukuri iyo kwaserutse kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene cyane icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe rero twebwe
nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashaka kugira amakenga bakibaza ko icyo cyegeranyo kivuga ibyabaye harahize imyaka itari mike gishobora gutuma abarundi bacanamwo icyo cyiyumviro cy'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiyo
nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabya ingene uburongozi buba buhari burya abarundi kugira bacanemo ntibashobora gucanamo gutoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tuba turabona yuko turabye intumbero ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu dufite uno munsi uyu generale majore marite ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa n'uko yagihagurukiye yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ngo barabe ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha aho aciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kugira ibyabaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubu nyine byadufasha kubaka uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa n'uko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga bazisangiye atangorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero basenga babihuriramo mugabo ukabona yuko wanashaka uretse ngira mu banyepolitiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo ngira ngo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageza kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo ku bandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyahebye byaba byaraheje ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma iyo mu gihe uburongozi bumeze bucyoye nta muntu yoca avuga yuko ibyo byoca bituma abantu basubiranamwo gusa icyo twakoze gusa kandi cyagenze neza burya kubura uwawe hama ntumenye aho yahambwe kubura uwawe ntumenye uwakwiciye kubura uwawe ntumugandarire ntumuririre nibaza yuko birababaza gusumba ubu rero nibaza yuko nibyo icegeranyo nk'icyo gishobora kuvugwa ubwo nyine abantu barikanga hari n'abababara cyane kuko baba babuze ababo muri abo batari bazi iyo bari uravye uburyo baba barahandwe n'ingene bishwe ukabona yuko hariho abantu berekana yuko baba bahambwe babona kandi murumva ari umuntu wawe umubabaro ntiworeka kuwugira mugabo uko umuririye ukamugandarira kandi ukabona abantu bose bariko baragufasha kuguhoza bagira gute birumvikana yuko uwo mubabaro mugabo ntiwoca uvuga yuko umubabaro uca ubyura yuko hoba kwihorahorana buriya bwicanyi bwabaye nibaza yuko ubutegetsi butabigizemo uruhara abantu bashobora kwicara kuri mwene rurya rugero none ambasaderi mbayehaga ikintu mubona cokorwa kugira ngo iyo nzira eka uyu mutima eka ubwo butegetsi bubi muvuga bwatumye abarundi bacanamwo bakicana ku bwinshi gutyo kugira ngo ivyo bintu ntibize bisubire kuba mu burundi mubona hakorwa iki ubutegetsi bwokora iki abanyagihugu bonyene bokora iki
bo icyokorwa rero nibaza ko kwihukirana ko ubu mugabo hariho ikintu kikibuze kuko murabona yuko ukuri kuri ko kuragihabona ko ibyabaye byanyegejwe igihe kirekire rero rero ikintu cyoba ubwa mbere ni uko abantu batokongera kugomba kubifata uko bitari ngo babiteshe agaciro ahubwo abo baba barabikoze bakiriho eh, barashobora kuvuga bati twebwe turasabye umurundi ikigongo n'abarundi n'ababuze ibyo rero nibyo bigoye kuko ijambo mbabarira murabizi frederic ku rurimi rw'umurundi ni ikintu kigoye cyane kuvuga ariko igihambaye ni uko mu by'ukuri abantu bavuga bakemera amakosa bakoze bamaze kuyemera bagaheza bakayababarirwa hanyuma n'abana babo bakamenya ukuri kuko iyo umuntu akoze ikintu cyamenyekana akaguma avuga ati bambesheye bambesheye umwana we baguma ameze uko avuga ati barabesheye naka ntamubwize ukuri rero muri icyo gihe si byiza nibaza yuko abantu boheza bakavuga ati twarakoze ikosa twaritumwe na ba naka ntibakiriho mugabo twe tukiriho tubabarire icyokorwa nacyo rero kibikurikira ni ikintu ababyeyi kubera kirakogwa urabona yuko ubutegetsi uno munsi buhari ni ukuri buri ko buritanga uko bushobora kose kugira ngo uko kuri kwamenyekane ntiguhabwe kubyara ikindi kibi abantu ahubwo bagukorere kubwira bubake sosiyete y'ubuntu imeze neza rero nibaza yuko rero ari icyo gihe nibaza ko cyoba icyo ntibyotangura kuba impari mu gihe ibisigarira by'abantu bigaragara byabonetse byatowe ahubwo igihambaye ni uko ababuze ababo leta yoheza ikabafasha kubafubana iteka binashobotse bakabaha umunsi igihe cyo kugandara hanyuma bakagandukira rimwe mu bisigaye hanyuma abantu rero bagaheza bakababa hafi bakabana mu mahoro no mu mutekano nk'uko turiko turabibona bitwigisha mu manama canke amajambo yose wumviza nyinecubahiro ashikiriza muri kino gihe urumva yuko ahamagara abarundi kwibagira kahise kabi kugira ngo bubake kazoza keza tukivuga nyene ku vyerekeye umukuru w'igihugu ivyo yavuze ku nyuma yaho ico cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico ashikirije abarundi abahumuriza
turabaramukije bakunzi namwe bagira muhumurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo ni ukuvurana uwo ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyine arakeneye kumenya yuko abandi bari bamufata nk'umuntu ndagira asubire ndamenyeshe ko atamurundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu burundi ni ukuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga mirongo itanu n'ababikoze nta magara bagifise umuntu yikeke ko buhava bisubiriza muri icyo cyaha nicyo gituma atawugira ubwoba
nk'uko mubyumvise ambasaderi isidora mbayahaga kandi ndabona no mu kanya tuheje kuronka ambasaderi edouard bizimana muri aho ambasaderi edouard bizimana
yego mwe n'amahoro n'amahoro ndabaramukije ndaramukije abo dusangiye ikiganiro byangoye ngira ngo udutelefone twagoranye ibyuma byagoranye yego ni byiza mu kanya ndabasaba ambasaderi edouard bizimana mubwire icyo mutubwiye kuri iyo raporo ariko nashaka ko twari duheje kumviriza byashikirijwe n'umukuru w'igihugu nagomba izidoro mbaye hagatangura tubwire ukuntu yakiriye iryo jambo aho perezida evariste ndayishimiye yabwiye barundi ko ata bwoko bwishe kata abantu bakoze ibyaha haraheze imyaka mirongo itanu nabo nyene badafite amagara ameze neza atawo bakurikirana nashaka mubwire ico muvuze ku iryo jambo ryashikirijwe
murakoze cyane ngira mwumvise ko bijyanye n'ibyo nari nkugiye gushikiriza mu by'ubutegetsi buriko murakora ni ukuri murumva ayo majambo yashikirijwe n'inshobora mukuru w'igihugu ni amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi akongera agahindukirira ku boba barabikoze yuko nabone bomenya yuko igihugu kibafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuze ati ntawoshira imbere y'uko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze urabona barisaziye igihambaye ni uko uko bikumenyekana abantu bose bagashyira umutima mu nda murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyine urumva ko ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati muri abanje muri abana b'igihugu nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze birangarutse ko ubundi nawe akavuga ati nanjye nihorere ntaho twaba turi ko turajya rero ibyo iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishikiriza ryabaye ryiza cyane ku mpande zose abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi hishe ubutegetsi bubi muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye turaremye kabisa kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari aho aciye hose n'abagize leta yiwe urabona ko bakwiragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi mugabo rero abantu ntibabyakira cyo kimwe ntihabura abavuga ngo si byo umugusederi wavuze ibintu bitawerekeye mugabo ku cyerekeye ka meme mwene icyo cyayo higira habona abantu bwa mbere byerekeye n'abarundi bene uburundi rero nibaza yuko iryo jambo murumva ko ari ijambo ryiza twamusaba mbere y'uko yobandanya akagiramo ingendo nyinshi gushyika mu makoro no ku mitumba agakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu abantu babona ko ari ibicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati yewe nabigizemo uruhara nagowe ni ukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha rero iryo ni ijambo ryiza sinzi jewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera ni ijambo ryiza akomeza kugenza gutya abarundi batekanye hama igihugu cyubakwa yego ndabona na ambasaderi fred ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo ngoga reka tugaruke kwa ambasaderi edouard bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu
yego murakoze cyane nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko icyo abarundi bakeneye ni ukubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko ababa barakoze ibyo bintu nabo babyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye uca umenya nta wabikoze umenya ni ibintu byikoze nibaza ko icyo umugwi severe wakoze hanyuma inama nshingamateka nayo ikayunganira ikabyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo hagize ababikoze nabo babyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko nacyo ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo gikuru icyo gikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizosubire ntazogire uburota asubira kwifuza gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza ni ibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko atanu umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza igome ambasaderi fred ngoga gateretse muri aho
turaho mwakoze kudutumira fredi yego ndabona ko ibyuma byatugoye mu ntanga ariko mwashoboye kuhashika ni byiza cyane rwose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko ata bwoko bwishe mu burundi muri muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri akaba yavuze kandi ko n'ababukoze reka bageze mu zabukuru hanyuma mu kanya turabasaba mutubwire n'icyo muvuga kuri iyo raporo doga ku ijambo
ego icya mbere nagomba kuvuga no gushimira umukuru w'igihugu cyacu sebarundi kuko n'ukuri yabuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka sebarundi nibyo twari tumwiteze ko ikindi ni uvuga gihambaye ni uko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake umugabo tubwira ntitwihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira ikindi nacyo ntugomba kuvuga mu gukangura ni uko nta n'imiryango mike mu burundi imiryango mike itabuze mu bwiyimo bagiye uraba mu gihugu cyacu cy'uburundi rero kuri icyo wonye twe turakenguruka cyane rwose kugira ngo yashyikirije hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ni uko hariho eh, mu- mu- mu gushaka uko kuri hariho n'abantu bakoze icyiza cyane rwose muri gu- ba- batabaye abantu Eh, nuko sindaziheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu ba- bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari nazo tukaba dukwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu eh, hanyuma agatima gako ka- kave mu bantu mugabo eh, mu by'ukuri nk'uko aba- nk'uko abandi bose bagira barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo tura- tu- tu- dutere imbere tubishyire inyuma Eh, uko babyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera eh, gihambaye mugabo i- i- icyanyuma no- no- nagomba kuvuga ni uko mugwi severe nturaheza gukora akazi kayo Eh, iyi ni intambwe imwe mugabo bazogukomeza bakora eh, kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye baraba mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire aba- bibaza bati "Ah, bavugiye bamwe gusa mugabo ntibavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hama nk'uko ambasaderi bizimana yabivuze aba- ababikoze bakiriho ba- ba- basabe ikigongwe hama tu- tu- hama twubake igihugu cyacu ubundi Igomeye.
nk'uno munsi ndakubwije ukuri eh, abajene benshi uriko urabumviriza barakubwira bati egome kahise eh, turagomba kukamenya mugabo ntikubaka kazoza Eh, icyo twomenya gusa ni uko igihambaye ni uko tuba- twese turi abarundi imbere y'uko tuba abahutu abatutsi cyangwa abatwa turi abarundi kandi dushaka kuba mu gihugu cyacu Icyo Igome- nicyo novuga.
Igome uh, ambasaderi wa Isidore Mbayahaga uh, uh, Fred ngo agateretse uh, aravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko hariho n'abantu bakoze bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu guhisha abandi mu kunyegeza abandi no mu gukiza abandi bari kubashaka kwicwa mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ku mpande zose abo bantu ku bwanyu barakwiye agashima
Eh, baragakwiye cyane kuko urumva bakoze igikorwa cy'ubutwari kandi mu by'ukuri nabonye yuko eh, uyu mu- uyu- uyu mugwi severe eh, nk'uko bagiye babishyikiriza urabona yuko baratohoza bakimbika gushika hasi gushika ku mutumba nyene no mu babanyi b'abantu bapfuye nibo bagenda babavuga bati naka niwe yanyegeje naka cyangwa uwarokotse bariko baramurondera ngo bamwice bakavuga ati jyewe narokotse kubera naka rero urwo rutonde rw'abantu babaye intwari bagakiza bagenzi babo bagakiza abarundi bene wabo ntibaje muri ayo mohe y'uko bokwica aho badasanga ubwoko ndazi y'uko babafise urutonde kandi babazi Eh, nibaza yuko hari icyo babatekaniririje kuko nk'uko ambasaderi fred abivuze igikorwa cya sezeri ntikirahera mugabo mwene abo ni intwari kujya kwa ba bihome ababiguza abandi kuko nabo niyo babimenya yuko banyegeje abo bariko barahiga bari kubicira hamwe urumva bano basa nuko bahevye ubugingo bwabo kugira bakize ubw'abandi ibyo rero bijyanye n'iryo jambo rero nyene icyubahiro kuri izuba yavuze ati abarundi ntibamenye neza yuko atarwuko bwishe ahubwo hishe intwaro mbi urumva yuko rero bica byemezwa birashingirwa intahe nuko hari abarundi bakingiye bagenzi babo badasangiye ubwoko kugira ntibapfe icyo rero nibaza yuko umu- uyu mugwi severe uzotanga icegeranyo cya byose neza nibaza yuko eh, hari icyo leta canke abarundi bazohava biyumvira gukorera abo bantu b'intwari bakoze muri ibyo kuko biratera intege no kuri urunganwe ruri- ruriho ubu abantu bakamenya yuko umuntu atozera icaha atakoze canke ngo ashigikire icaha ngo nuko categuwe n'abantu b'iwabo abantu bakamenya kurwanya ikibi aho biturutse hose ni ikintu cyiza cyane ndibaza yuko rero nibyo eh, bamaze kumenyekana ntihabura baba barira imisaya ko batabikoze nk'uko abandi babikoze ariko imbere y'amaso y'abarundi ni intwari nk'uko babivuze nibaza yuko bakwiye imidari bagaheza bakabwirwa yuko bagize neza bakabashimira ku mugaragaro nibaza ko bizoba Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise munywanyi w'iradiyo yacu marius kwizera muri aho marius muratwumva Eh, marius kwizera muratwumva ndabona telefone yiwe ndabona telefone yiwe itari kwirakora neza ariko reka tugaruke kwa ambasaderi edouard bizimana nashaka mutubwire ambasaderi edouard bizimana ku bwanyu kugira ngo abarundi bahindure bavuze ko igihe haba ubwicanyi yuko hari intwaro mbi ariko kugira ngo icyo cyiyumviro ntikize gisubire mu mitwe y'umurundi n'umwe ku bwanyu inzira abarundi bofata muri iki gihe ni nk'iyi
nibaza yuko icyotuma ibyo bintu bidasubira nk'uko abandi babivuze ni uko abarundi bose tumenya ibyabaye hanyuma n'ababikoze bakamenyekana hanyuma bakabumvisha yuko ibyo bakoze bidakorwa nta kamaro byabamariye byamariye igihugu uretse kubishyira mu maganya no mu marira hanyuma y'uko abantu cyane cyane bakumva ko twese tugomba kubana mu gihugu cyacu ibindi nabyo ngira ngo ibindi byokorwa nibaza ko biriko birakorwa byaranakozwe mbere kuko dusubiye mu mategeko mpuzamakungu araba ihonyabwoko hari itegeko mpuzamakungu rya igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'umunani convention pour la protection du, du, uh, la prévention du génocide donc abantu bagaca bafatiye kuri ibyo bagashyiraho amategeko amategeko abuza yuko ibyo bintu bitosubira amategeko azitira kuba ibyo bintu ntibibe hanyuma hakaba ibintu byose bituma icyo cyaha kitosubira kuvurwa kandi mu burundi nibaza ko bariko barabikora turabye ibyantuze hari urwego bashyize kurya observatoire bashyizeho yo gukinga ihonyabwoko ija muri iyo ntumbero y'iryo tegeko mpuzamakungu nibaza ko rero hanyuma nibaza kandi nuko bonaraba mbere n'ibyatumye icyo cyaha kiba icyo gikorwa kibi kiba kugira ngo abantu babigendere ko ntibakore amakosa abandi bakoze nibaza ko byobufasha nibaza ko ari ikibazo kigoye cyane gisaba inyishu niniya rwose irondeye kure ihanitse mugabo nibaza umuntu aciye ku mayange ko muri ibyo mvuze bikeyi harimo ibyofasha simvuze ko ari byose mugabo harimo ibyofasha fred ngoga gateretse kuva uburundi bukironka insinzi yo kwikukira harabaye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye hanyuma hakaba hariho abantu bavuga ko kugira ngo ibyo byose eka bigirwe mu nziro abarundi bakwiye guhindura ingendo eka ntibabone umurundi bakamubonamwo ubwoko cyangwa bakamubonamwo intara hariho n'abavuga ko hakwiye kuba ikintu gikomeye cyane rwose mu cyongereza fred bita bavuga ati paradigm shift ku bwanyu hoko guki kugira ngo abarundi bavavanure n'uwo mutima ku eka urwanko n'ubwicanyi
murakoze cyane kumpa ijambo naguma ntunganire kwanza ambasaderi bizimana nibaza ko ikintu cya mbere aho bihera byose bihera mu miryango imuhira indero duha abana bacu ingene twigisha abana bacu icyo bari urumva hajya none nk'ubu urashobora kubona nk'umwana yavutse nko mu gihumbi kimwe na mirongo icyenda na mirongo icyenda n'umunani tuvuge ukumva reka ibintu byabo tuno batutse reka ibintu by'ubwicanyi bwabaye kera ukavuga uti uyu mwana abikuye hehe ni ukuvuga yuko hajya ababyeyi mu rugo nyine bigisha abana babo niho hantu hambere tugomba guhera kuko hajya umwana umwigishije urwanko ararutwara muri sosiyete hanyuma akaguma abandaye ikindi agomba kuvuga nacyo gihambaye mu minsi iheze twarumvise abantu bajya ku marezo sosiyo ntuze bajya ku marezo sosiyo bajya ku ma watsapu bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ngo abamenga bavuga ibintu bidashobotse kandi mu mpande zose tugomba rero no kwiga mu burundi kuza turahana turahana iyo umuntu avuga ibintu bitubaka ibintu biturira kuko abo bantu baruzuye baragenda ngaho bakicara mu masaro yabo bakavuga bakavuga ibintu bivuga uko ubwoko bumwe ari bubi ubundi ari ubwo gufuta mugabo ntagire igikorwa rero nibaza yuko n'abo bantu bagira bari muri observatoire nabo nyine barakwiye gukora cyane rwose hanyuma ahandi naho hahambaye ni ku ishuri ku ishuri tukigisha abana bacu icyayi cyo kuba umurundi kera ndibuka twari dufite kuru ya sivili sinzi ko kihari mu mashuri uno munsi mugabo naho nyine tukabigisha yuko imbere yo kuba icyo ari cyo cyose turi kwanza abarundi nicyo gihambaye w'umurundi hanyuma ariko biruta byose ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byokorwa mu muryango duhere mu masami kwigisha abana bacu yuko yuko nta muntu mubi abaho kuri iyi si yuko yuko ikirema cy'imana kigomba gusonerwa igira kabiri kwiga guhana hanyuma gatatu naho mu mashuri kera nahora nkunda dutonda ku idarapo kuko nahora numva kuko ibendera ry'igihugu ririko riraduga narumva akanyamuneza ntangere ndizeye yuko nicyo kintu uzogarukana mu gihugu cyacu murakoze ego murakoze fred ngoga gateretse nashaka tugaruke kwa ambasaderi isidore mbayihaga hari abantu benshi bavuga ko reka naho icyo cegeranyo cyasohotse cy'ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri hariho ubundi bwicanyi buhambaye cyane rwose eka bwahitanye ubundi bwoko bw'abatutsi nta wovuga ko nk'uko severe yabivuze yavuze ko igikorwa kikibandanya ibyo bintu bizoteba bishike ko eka n'ubwo bwicanyi bwose bwabaye bwihwezwe nashaka mutubwire ku bwanyu mubona aho kurikira iki habaye ubwicanyi bwinshi mu rundi muriteze ko igikorwa nk'icyo kizotangura vuba
bo murakoze cyane yego nk'uko abarundi bose babizi murabona ko turafite amatariki adasanzwe twaba twibuka yuko habaye ibara mu gihugu ariko umugiye kubiraba ni ka kageso nyine kataba kaheze ugasanga na kabuto kabi kagiye karakura ibyo bintu by'amacakubiri ugasanga birabandanije rero ubirabye ibyaraye mirongo irindwi na kabiri ukagenda uraba ibyakurikiye no mirongo icyenda na gatatu n'ahandi warabona yuko bigenda bihererekanywa mugabo ugasanga ni abantu basa n'uko ari bamwe mugabo bakabyinjizamo abandi rero nibaza yuko rero ikintu gihambaye ni uko burya icyaha cya kabiri ntigifuta icya mbere nibaza yuko ibyabaye gushyika uno munsi tugeze mu kindi gice mu kindi kiringo cyo kumenya ukuri kw'ibyabaye byose rero nibaza yuko abarundi yuko bokwizera uwo mwuga washyizeho na leta y'uburundi severe ukabandanya akazi kawo abarundi bose bakamenya ukuri kw'ibyabaye mugabo urabona ko bahereye hariya mirongo irindwi na kabiri ababivuga rero bagaca bavuga ngo n'inyuma yaho harabaye ibindi urumva ntibari guhera inyuma badatanguriye hambere ikintu cya mbere ni uhanura abantu bokwirinda iki kintu cyabonetse ngaha muri iki gihugu cyacu cyerekeyeho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu abantu bareke kugifikina ko bongera bavuga imvugo yo gutoneka abantu babuze kuko ibyo babyita gushinyagura mu kirundi iyo umuntu yabuze n'ubwo w'umwanka hariho ukuntu bitwara imbere yiwe rero nkabona yuko abantu borindira ibintu biri ko biraba ukuri kugaragara bakakwemera hanyuma bakazorindira ibyo severi bandanye ikora nabyo bimaze kugaragara tugaheza tukabona by'ukuri nyine byagiye biragenda umuntu wese akemanga icyo yakoze nimba ari yarabaye muri ibyo bibi byakozwe agaheza agasaba imbabazi kuko nicyo abarundi bamurondera ko hanyuma akirinda kongera kudoba ni ukuvuga bagaheza bakiha intumbero bakarahira bakareba yuko icyo kintu kitazusubira mu gihugu kandi mu by'ukuri ndiko ndabiraba jewe ndi mu burundi ni ukuri uraba intumbero leta ifise ukaraba amajyamba ashirwanya n'icubahiro mukuru w'igihugu ukaraba intumwa ziwe aho duciye mu gihugu hose ibyo bavuga baravuga bati akabaye karabaye mugabo twirinde ntidusubize amaso inyuma ngo tuvuge gukora amakosa nk'abantu bakoze rero nagomba yuko leta kugira idufashe narumvise na febere yarabisabye yoraba igashyiraho itegeko ryihaniza abantu gushinyagurira abantu babuze yaba ababuze mu mirongo irindwi na kabiri yaba ababuze mu miringo bitiriko biratohozwamwo abantu basomere icyo kintu babona ahubwo yuko ibara ryaguye mu gihugu hanyuma bagitinye kuko babandanye babifite inata ko ni bimwe bibyara bya bindi yuko umenga nta cyabaye umenga abantu bapfuye nta kibazo gihari kandi cyarabaye rero birababaza abantu ku mutima mu gihe abantu buguma babashinyagurira bavuga yuko ibyo fevere yavuze atari byo kandi ibigaragara biri ngaho ibisigarira by'amamiliyoni y'abantu biri ngaho bitarafunga ngo bishobora iteka twavuga yuko abarundi tukiri mu gihe cyo kugandara turagandaye rero muri icyo gihe rero abanyepolitike cyangwa abandi bavuga ko ibindi bintu biyubare kuko leta nayo twagomba no kuyisaba yuko bizoheze igashinga umunsi cyangwa ikiringo cy'uko ababuze bofuba abantu babo iteka leta ikabishyiramo uburyo hanyuma hakaba igihe cyo guhora nimba ari ukubibuka cyangwa iki kugira uyu munsi ube kirazira mu gihugu bamwe bavuga bati imoso ibintu byabaye ntibikabe ntibigasubire nk'uko fred yari abivuze abantu banabibwira abana bati ibyabaye mu gihugu ni ishyano ntimuzobije ko mukundane mugendane mugabo mwirinda yuko musubiza amaso inyuma murakoze urukundo ni ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirere mu kinyarwanda turi kumwe na robert ndikumana mwiriwe neza Hello.
mwiriwe neza ndikumana muri hehe muri hehe ndi bujumbura yego murafite ikibazo mubaza abashitsi turi kumwe abatumire turi ko tuvuga cyane cyane ku kuri raporo uh, y'umurwi severa uh, ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu burundi ari ihonyabwoko duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
ahanini si ikibazo ahubwo je n'intererano y'uwanje yego abarundi twa dukwiye gupfukama tugasaba ikigongo imbabazi kuko ibintu byabaye biratewe n'isoni babyo bajya abantu bishwe ataco babwira babwiye ko bavutse biratewe n'isoni turakwiye gufata kandi tugasaba imbabazi kuko birateye n'isoni ntawureka kuvuga ko atariho nyabwoko kuko n'ababikoze bo nyine bamwe baracyahari barabyemerera ibyo bakoze ahubwo dukwiye gushyigikira ijya mu giseberi na leta y'uburundi bariko badushirira ukuri ahabona
murakoze na Robert Ndikumana reka tugaruke kwa ambassadeur Fred Ngoga gateretse ndabona mwari musakanya gatoya ariko mushobora kugenda mwishuye iki kibazo uh, cishuwe n'abandi uh, ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu bindi bihe Fred mubona aho kurikira ikinama
murakoze cyane Fred je ikintu nibaza gihambaye abarundi twari dukwiye kwemera nuko nta murundi navuze nkitangura nti n'imiryango mike nzi mu Burundi itabuze n'abantu bari ngaha aje turiko turaganira bose bose barafise umuntu babuze mu rwimo rwa sanduze rwa mirongo indwi na kabiri rwimo rw'ivyakurikiye tukamenya yuko umugani w'uyo muntu yaraheje kuvuga ati dusabe imbabazi tuje ku mavi igihambaye ni uko tumenya yuko abarundi twarakoze ishano hanyuma dufate tuhigireho isomo hama twigishe urukundo abana bacu hama twubake igihugu cacu mugabo ikintu nagomba guhanura kandi gihambaye kugira ngo abantu ntibazocanemo turiko turondera ukuri kutwubaka ikintu nagomba guhanura nagomba gusaba uyu mugwi wa severa ukuntu bashikiriza ivyatowe ivyo bita communication bagire communication bayirabe neza bayisuzume kugira ngo ntihabone umenga bariko baronderera ukuri gusa bamwe abandi ntibariko baronderera ukuri kuko ako n'akanenge nabonye kandi twarabiganiriye na bamwe muri bo ndababwira nti ndazi yuko muri kumuronderera ukuri mugabo muragaba ntimuzogire nk'uko umenga mwaba muko muronderera gusa ukuri bamwe abandi murabaronderera ukuri kuko igihugu cyacu nibaza yuko gikeneye kumenya ukuri nyine byagenze kandi tukamenya ishano ryakozwe nk'uko bose ariko barabivuga hanyuma tukabisezera burundu ni ukuri turakwiye kujya ku mavi je ndakubwiza ukuri ga fredi nk'iyo numvise umugani wa ambasaderi mbayahaga iyo numvise abantu batemera ishano ryakozwe muri irindwi na kabiri birambabaza cyane rwose kuko mvuga nti utemeye ko ishyano ryakozwe muri irindwi na kabiri wewe wokomera gute ko andi mashara atakorewe urabye nk'uyu munsi ngira ndabivuge ngaha hanyuma mene nda ku rusoke kenshi hari abavuga bati harabaye jenoside y'abatutsi wagenda kubabwira uti harabaye jenoside y'abahutu ntibabyemere abandi bakavuga ati harabaye jenoside y'abahutu wabaza uti harabaye jenoside y'abatutsi ati ntibabyemere bagaca bagomba kubyitira ukundi ukamenga nta bantu bapfuye ukamenga nta bantu bishwe n'abagomba kubakingira numva ako kazi k'agatima kabi niko tugomba kuvamwo tukamenya yuko twakoze amabi nk'abarundi tukahigira hama tukubaka tugatera imbere ni ivyo rero nashaka gushikiriza murakoze ambasaderi fred ngoga gateretse ambasaderi edouard bizimana namwe kuri ico ciyumviro gishikirizwa n'abarundi batari bake ko n'ubwicanyi bwabaye ahandi bwonyene gushirwa habona ni ciyumviro kandi uh, n'umugambi uh, severo watangaje kuzobandanya uh, mwebwe mubivuga kwiki
yego murakoze cyane nagomba mbanze mvuge yuko twokumvikana neza kuko turavye ivy'amategeko mpuzamakungu avuga ku bijanye na n'ihonyabwoko amategeko y'ibihugu avuga kuri ico kuri ico caha ni ukuvuga yuko ubwicanyi bwose ntibwitwa ihonyabwoko ico tucumvikaneko kuvuga rero yuko hari ibyabaye mirongo irindwi na kabiri ibindi mirongo icenda na gatatu uko byose bishobora kuba ari bimwe ivyo jewe ubu sinyo- sinibaza ko twobifata gutyo kuko i- ibyabaye bamaze ku- kugira gutohoza ivyo mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatatu biraboneka aho nta gushidikanya ni ihonyabwoko ryarabaye turavye ingene ri- ri- risigurwa mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'igihugu ivyo byarabayeho nta- nta gu- nta guharira na gatoya hanyuma ibindi navyo byabaye mu nyuma turindire ubu mugwi severi nabo ubandanye ukore ico uzoshikiriza uzo- tuzocumva hanyuma bavuze bati byagenze gutya bazoba bafise ivyemezo Eh, ngira ngo abarundi ba- bazogira ico babivuzeko igikuru rero ni uko eh, abantu ubwicanyi butobanda butosubira kugira ngo igihugu gitekane hama twubake igihugu cacu kuko urumva igihe tuguma tu- tu- turyana tugwana twicana igihugu gitera gisubira inyuma hanyuma eh, tuzo- tuzogitabagura ntawe uzoza kucubaka nico nashaka kuvuga kuri Yego.
ivyo mugabo abantu bashidikanye mirongo irindwi na kabiri na gatatu ibyo niho nyabwoko abantu bariko barabiharira nabo mu bisanzwe nibo batuma abantu bagira imitima mubi kuko umengo bariko barabi- barabishina ko umengo nta cabaye umengo n'ejo bosubira ni ukuri ico kintu abantu barakwiye kuci kuciyubara cane rwose
Ego, reka tugaruke kwa ambasaderi Isidore Mbayahaga Eh, mwavuze ko eh, kenshi na kenshi eh, iyo eh, abanyagihugu bacanye umwe bakicana ku bwinshi biba biva ku butegetsi bubi ikintu eka ubutumwa mwoha nk'abategetsi muri iki gihe haba umukuru w'igihugu canke haba abafasha biwe eka ku nzego zose gushika ku bategetsi bato bato ku mitumba ubutumwa mwotanga ni nk'ubu
Eh, ubutumwa twotanga basa n'uko bamaze kubyiha bo nyene kuko murabona yuko eh, ukuri ko kuri kuraseruka ibiriko biraba eh, barafise uwo mutima nyene wuko bobwira abagisigaye yuko mu by'ukuri iryo iryo barajyaguye ritosubira kugwa abantu bonywana bagafatana mu nda umuntu akamenya ko atari ba naka bamwiciye ahubwo ari ubutegetsi bubi bwari buhari icyo gihe abantu bakumva yuko naka atokwambara eh, isura y'umunyakibi canke y'u- y'umwicanyi mu caha atakoze ivyo rero twobasaba yuko mubibandanya cane hanyuma bakayigisha abantu kuva hasi ku mitumba gushika hejuru hanyuma ikindi naco n'abanyepolitike bo nyene eh, cane cane abo mpora numva bo yuko usanga bavuga muri opozisiyo bakaraba bakiyotoza mu bindi byose by'amaporogaramu y'igihugu mugabo iyi kintu cerekeye amaraso y'abarundi yasesetse ibihonyabwoko by'ubwoko bw'abahutu byabaye bakirinda kugira ngo ntibavuge imvugo idasa n'iyo turiko turumva na indongozi dufise kandi dushigikiye iki kibazo kikaba icy'abarundi bose Yego, icya kabiri ni uko boraba yuko abarundi bogira igihe leta ikabafasha kuko genda nguma mvuga umuntu yabuze umuntu kuva muri iriya myaka akaba atari bwigera amenya ibyo ari byo ashobora kuba atazi n'uko yapfuye ngo yavuga ati yarahunze sinzi iyo yagiye ni ikintu gishasha kiba kimukubise ku mutima baba bakeneye kugira baronke umwanya w'uko bogandara barire bareke mugabo ndabona tukabona yuko nk'uko uwo mu ambasaderi turimo turavuga bivuze ni ukuri ibi bintu kubifata ukabivuga utariko kandi ukuri kugaragara biba bisa n'ukuri kurongera komora igikomere cyari ko kirakira ku mitima y'abantu babuze Ego, abantu mukanya- babirinde bareke niho nyabwoko ryarabaye riragaragara kuko ibintu biraboneka n'ibintu bigaragara n'umwana abona ego mu masogonda makeyi tukiri kumwe bw'ambasaderi Isidore Mbayahaga akama mwotera abarundi nako muri rusange naka kugira ngo eka bunge ubumwe batsimbataze amahoro umutekano n'iterambere mu kanya gato cyane rwose amasogonda mirongo itatu
ego me akamo notera bene wacu b'abarundi ni uko akahise twokwa- twokakira uko kabaye hanyuma tukigaya nk'uko iriya telefoni yabuze abarundi bose tukumva yuko twomaramaye kubera icyo kintu cyabaye mugabo cyane cyane ababikoze n'ubu jewe ndazi yuko nabone badashobora gukira ku mutima mu gihe batatuye bavuge bati tubabarire twe twishe hanyuma basabe ikigongo barundi ni ukuri genda nibaza yuko n'ubu ndacabyiteze abantu bakiriho ni bemange ikibi bakoze kuko babikoze abarundi babona kandi urabona yuko abanyagihugu bamwe bari bakiriho bari icyo gihe barabyemeza bakavuga ati n'aka na n'aka nibo bari imbere yewe ntibaza yuko nabo byega boheza bakabyemanga tugaheza icyo kintu tukakivako tukaraba imbere tukubaka uburundi buzira nyine ako kanenge n'ukwinubana sino ibyabaye byarabaye no kubyakira nta kundi bikatubera isomo tukabihagarara ko tukigisha tukubaka akazoza yego medamwe ambasaderi fred nkoga gateretse musozera akamamotera abatetsi kuva hejuru gushika ku batetsi bo ku mutumba fred ngoga ndabona fred ngo gatari harire ariko nicyo kibazo kibaze ambasaderi edouard bizimana ambasaderi edouard bizimana akamumotera abatetsi kuva ku mukuru w'igihugu gushaka ku batetsi kabashikiranganje abatetsi bo mu ntara ku mitumba kugira ngo abarundi bafatane mu nda ikabatsimbataze umwe n'amahoro akamuwatera n'akahe duga ku ijambo
yego murakoze murakoze cyane nibaza yuko ibi nibaza ko icyo kibazo gifatiye kuri iyi buri twari ko turavuga ni ukuvuga yuko kugira ngo iri shano ryabaye ntirizosubire nibaza ko abategetsi n'abanyagihugu bose twese hamwe twakumva yuko ibyabaye ari bibi bitosubira hanyuma ngaruke kuri iki ambasaderi ibyo ravuze ababikoze ababikoze bakaboneka bakeya kuko yewe nibuka ko hari umupfasoni yafukamye imbere y'abantu arasaba ikigongwe asabira ikigongwe umushinga ntawe wiwe ati ku bibi byoya yarakoze byose nibaza ko n'abandi bo kubahuka simvuze ko yavuze muri ibyo mugabo ni akarorero yatanze ku buryo yuko abantu babikoze bavuga bati twebwe n'ukuri twarakoze ibara turasaba ikigongwe turabyemeye kugira ngo abantu ahandi ho twoca tuguma umengo ni ikintu cyabaye ahantu mu kirere cyakozwe n'ibintu bivuye ahandi atari abantu icyo kintu nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane iyo ntambwe rero nitwayicika ko imitima izohumura ivuga iti kumbure ngira ngo n'abandi barumvise yuko ababikoze ari bibi batosubira hanyuma nibaza ikindi cyobana gikorwa nuko hoba abandanya amajambo nyene nk'ayo mukuru w'igihugu yavuze yo guhumuriza abantu yo kubanywanisha kugira ngo bose basenyere ku mugozi umwe birinde icyo cyose cyoza kibacanishamwo basangira akabisi n'agahiye hanyuma twubake igihugu cyacu akamumotera abarundi muri rusange kuri icyo kibazo cyo gutsimbataza amahoro n'umutekano reka n'ubumwe
yego ni uko nabo nyine abarundi nabivuze ko twese twoja hamwe tukubaka igihugu hamwe tukirinda icyo cyose cyoza kiducanishamwo uko ari abahutu ari abatutsi ari abatwa ari n'abandi twese igihugu cyacu turagisangiye nta n'umwe azovuga ngo ngo mwebwe si ikiwanyu ngo kivemo abandi ngo ni ikiwacu gusa twese turagisangiye kandi tukagerageza kugiteza imbere kuko nitwabana no gusambagura hariho abandi bashobora kucakira bakakigira neza kuko burya nk'uko hariyo umutama ahora akunda kuvuga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera hari abandi babona ko igihugu cyacu ari igihugu gikwiye gukingirwa gikiza ibintu byinshi natwe tukaguma tugikinako tugitabagura kuko ejo nitwo bizogora nta munyamahanga azoza kubakira nibaza rero yuko igihe abantu tuba twumvikana atabyo atanjyane z'amoko zihari atankeka igihugu cyacu twagiteza imbere kamera nk'ibindi
ambasaderi isidore mbayahaga akajambo ka nyuma hasigaye umunota umwe
akajambo ka nyuma ni uko twotera intege leta y'u Burundi ku bintu iriko irakora kuko iriko ibihagararamwo neza cyane muri iki kibazo cadutse cyo kumenya ukuri kandi mu by'ukuri tworaba tugashigikira twese ibiriko birakorwa n'ujya mu gisevere ukuri kose bukamenyekana hanyuma abarundi bagaheza bakaraba imbere muri uru rugamba nyine icubahiro ririmo umukuru w'igihugu wo kuvuga ati ndi komanda wo kurwanya ubukene twese tuje imbere ya inyuma yiwe tumushigikire turwanye ubukene twibagire ibyo by'amoko ko nta nyungu byaduhaye umurundi bwubakwe bazovuge bati harabaye abagabo mu gihe kingana uko bararengera ibyabaye hanyuma ambasaderi isidoro mbayahaga ndagushimiye nawe ambasaderi bizimana edouard ndagushimiye nawe ambasaderi fred ngoga gateretse turashimiye kandi n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika bateze amatwi ikiganiro twagize ingorane z'ibyuma mu ntango reka n'abatashoboye kuboneka ambasaderi gamaliye ndaruzaniye nawe nyine bashobora kuba bagize ingorane twashaka kubashimira mwese rero mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese